Tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nirinahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize amashirahamwe y'abaganga mu burundi avuga ko muri kino gihe abakiri bato batariko barahurumbira na gato igisata c'ubuganga ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi amajana atanu ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda bamwe baja gukora mu bindi bihugu abandi bakaja gukora muri ya mashyirahamwe mvamakungu bita omg
uyu ni muganga Vincent Ndayizigamiye arongoye uh, ishiramwe ry'abaganga Sinapes aha yadondagura ibituma abakiri bato batagihurumbira igisata c'ubuganga naho bariko baja kuronderera ubuzi kwindi migabane ubufaransa bwarungitse ingabo zabwo gutanga amazi mu izinga rya Mayotte ribwe gukira muri afurika ingwano yasubiye kwaduka mu buraruko bwa mari dusubiye iburaya muri make izinga rya lampedusa ryo mu butaliyano ryarengewe n'abimukira ibihumbi n'ibihumbi ano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye turarambura mu kanya isasemo hafi y'amaradiyo yanyu ubufaransa bwarungitse inteko zabwo gutanga amazi mu izinga rya mayotte ribwegukira riri mu ibahari y'ubuhindi iryo zinga rihanganye n'ikibazo gikomeye c'amazi kitari bwibonekeze imbere yaho bivuye ku ngaruka z'iruzuba rumaze imyaka itari mike muri iryo zinga fidel niyongabo abandanye ino nkuru inteko z'ubufaransa zikorera mu karere karimwo izinga rya mayotte zizokorana n'abategetsi baho mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu kuronka amazi iyo nkuru yatangajwe kuri uyu wa kane n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'ubufaransa abategetsi b'izinga rya mayotte bafashe ingingo yo gukata amazi mu kiringo c'imisi ibiri iri hagati y'iminsi ibiri n'itatu muri iryo zinga riri mu buraruko ushira uburengero bwa madagasikari n'iryo zinga rikukira ubufaransa rikenye kurusha ibindi bice by'ico gihugu ikibazo c'amazi mu izinga rya mayotte ciyongeye kucuka kibi catewe n'abimukira baza muri aya mazinga baturutse mu mazinga bihana urubibe ya komoro ababa mu izinga rya mayotte ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye barakoze imyiyerekano hanze y'icicaro c'ikigo kijejwe amazi muri iryo zinga bafise ibimenyetso bivuga ko banyotewe hafi y'ibice mirongo itatu ku ijana by'ababa muri iryo zinga nta mazi bafise mu ngo zabo hisunzwe amakuru atangazwa n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu batangaza ko ibitigiri by'abantu bageramiwe n'indwara yo gucibwamo n'izindi ndwara nka tifoyide zari zihasanzwe vyiyongeye abategetsi ba mayotte baragenye muri iki gihe cici umutegetsi adasanzwe agenewe gutorera inyishu ingurikizi zikomeye z'uruzuba rukomeye utari bwibonekeze kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi imvura idahagije yatumye haba urugero rw'amazi ruri hasi mu bubiko abanyagihugu bikorako mu gihe cici kuva mu kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi kw'icumi na rimwe Fidel tuvane muri Mayotte ucu dushikana muri Zambia aho perezida w'ico gihugu Hakainde Hichilema ari mu rugendo mu Bushinwa muri nondwi mu vyamujanye mu Bushinwa ivyerekeye ubudandaji biza ubwa mbere yaragendeye amasosiyete akomeye cyane mu gisagara ca Shenzhen mu kiringo c'imisi ibiri mu ntango z'indwi ikirema yaragendeye icicaro c'isosiyete Huawei ikomeye cyane mu vyerekeye guhanahana amakuru abategetsi b'ico kigo bamuciriye ku mayange ku bijanye n'umugambi utegura abanyazambiya bakiri bato ku vyerekeye ubuhinga bwo guhanahana amakuru Violet Nyakunzu umwe mu banyazambiya bakiri bato bari muri uwo mugambi yatangaje ko ari rya mbere yibonera perezida Hichilema amaso mu yandi yavuze ko ashaka gukangurira abakiri bato kugira bijukira uwo mugambi werekeye ubuhinga bwa none ku bijanye no guhanahana amakuru ahamagarira cane cane abapfasoni kwijukira uwo mugambi yatangaje ko muri Zambia abantu batari bake b'igitsina gore bibaza ko uwo mugambi ugenewe cane cane ab'igitsina gabo ivyo bigatuma batawijukira asaba abantu b'igitsina gore kwikuramwo ubwo bwoba perezida hicirema azorangiza urugendo rwiwe mu bushinwa ku itariki 16 y'uku kwezi kw'icenda arafise icizere gikomeye ku ngaruka imigenderanire ikomeye n'ubushinwa izogira yatangaje ko igihugu ciwe gishobora gukorana kurushiriza n'ubushinwa kubera ibikeneye kurangurwa mu gihugu ciwe ari vyinshi cane zambia iriko ishimikira cane ku buhinga bwa none kugira bifashe kurushiriza ugukora neza kw'inzego za leta hamwe n'imirimo y'ubudandaji mu gihugu
abasirikare bayoboye igihugu ca mali bahagaritse ibirori vyo guhimbaza ukwikukira kw'igihugu vyari bitegekanijwe mu ndwiza ni mu gihe ingwano yasubiye kwaduka mu buraruko bw'ico gihugu fide niyo ngabo nivyo agarutse kutubwira inyuma y'iyo ngingo yo guhagarika ivyo birori yafashwe n'umutegetsi w'umusirikare Asimi Goita inama y'abashikiranganji yatangaje ko guhimbaza ukwikukira kw'igihugu bizoba mu buryo busanzwe hakurikijwe umutima wo gukunda igihugu Goita yavuze ko leta yafashe ingingo yo guha amafaranga yaragenewe ibirori vyo guhimbaza ukwikukira kw'igihugu abasinzikajwe n'ibitero biherutse kuba mu gihugu hamwe n'imiryango yabo umunsi wa kabiri abagwanya ubutegetsi bagizwa ahanini n'abo mu bwoko bw'abatuareg bashaka kwiyongora ku gihugu bakoze ibitero ku birindiro by'igisirikare mu gisagara ca Burem kiri hagati y'ibisagara vya Gao na Tombuktu igisirikare ca leta catangaje ko catujije ivyo bitero izo mpande zompi zatanze amakuru atandukanye ku vyabaye yamara zavuze ko zatakaje abantu batari bake ibitero vyasubiye kwiyadukiza vy'abatuarega bashaka kwiyongora kuri mali vyahuriranye n'ibitero bitari bike vyakozwe ku wundi mugwi ukorana n'umugwi al qaida ibitero biherutse uyo mugwi watangaje ko ari uwo wabikoze vyahitanye abasirikare batari bake muri ivyo bitero harimwo ivyabereye mu gisagara ca Bamba ku itariki indwi y'uku kwezi kw'icenda no mu gisagara ca Gao ku itariki umunani y'uku kwezi kw'icenda hisunzwe amakuru atangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP inama y'abashikiranganji muri Mali yaraganiye ivyerekeye gushobora gutuma ko inteko zama zitegekanijwe kugira zitabe igihe cose zikenewe
Fidel mu Butaliyano naho izinga rya Lampedusa ryarengewe n'abimukira ibihumbi n'ibihumbi bamaze kuhagera mu gahe gato cane Thomas Kamirindi Lampedusa ni akarwa gatoya gafite abaturage ibihumbi bitandatu ariko mu masaha mirongo ine n'umunani yonyine gusa ashize kamaze kwakira abantu bagera ku bihumbi birindwi bahunga ibihugu byo mu majyaruguru ya Afurika bambuka inyanja ya Mediterane mu twato duto meya wa Lampedusa Filippo Manino yatangaje ko byabarenze asobanura ko basanzwe bafite ikigo kimwe rukumbi gifite ubushobozi bwo kwakira abimukira batarenze magana ane naho Croix Rouge yo itangaza ko iki kigo kimaze iminsi gicumbikiye n'abandi bimukira ibihumbi bine na magana abiri kuri uyu wa kane kandi abatabazi bafashije abandi bantu ijana na mirongo inani bari bafite ibibazo mu nyanja ya Mediterane babajyana mu cyambu cya Salerno mu majyepfo y'Ubutaliyani
barakoze bagenzi bacu thomas kamirindi na fidel niyongabo ku makuru agezeho hirya nino ku isi badutegure bakaba bahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com tumire amate gato hama duce tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika inkuru nari nabemereye tugitangura no makuru amashirahamwe y'abaganga mu gihugu c'u Burundi avuga ko muri kino gihe abakiri bato batagihurumbira igisata c'ubuganga ayo mashirahamwe amenyesha ko biterwa hanini n'agahembo gato abaganga bahabwa muri leta akenshi batanga akarorero k'umuganga yiga imyaka irenga mirongo ibiri yose ariko bigahera ahembwa umushahara w'ibihumbi bitarenze amafaranga amajana atanu vy'amadundi kandi akora amasaha menshi muravyumva mu nkuru ya Roje Wirika neza hejuru rya Amerika Nairobi muri Kenya amatendeka y'abaganga sinapu na simeje bavuga ko yashimye gutanga uwo mwihwezo kugira kinge ibintu bitarayangara mu gisata c'amagara y'abantu mu burundi amatendeka yemeza ko haheze imyaka igera kuri cumi n'itanu hafi mu burundi abaganga baja gukorera hanze ku bwinshi abiswe ko basigaye nabo bakaja mu bikorera utwabo amavuriro n'ibitaro vya leta bigasigara vyera muganga vincent ndayizigamiye atwara sendika sinapusi ari nawe yasomye umwihwezo kuri uyu wa kane mu gisagara c'ubutunzi bujumbura yerekanye imvo nyamukuru zibituma anagira ko yerekana aho abasigaye bahurumbira ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi amajana atanu ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda bamwe baja gukora mu bindi bihugu abandi bakaja gukora muri ya mashyirahamwe mvamakungu bita ong abandi nabo bakaja mu bitaro by'abikorera utwabo abandi nabo bagahitamo guheba akazi bakikorera utwabo kubwiwe hari ingaruka nyinshi mbi ziterwa n'uko abaganga baguma bahunga igisata cy'ubuvuzi bwa leta zirimo impfu zoshobora kwirindwa cyane cyane ku bana n'abakenyezi nibura ry'abaganga ibyo bigatuma haba impfu nyinshi zishobora kugwira kandi twari ku rugero aho impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zariko ziragabanuka kugwaruka aribo basubirira abaganga ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba kuko abo baganga baca baja kubarondera mu bitaro vyigenga canke bakaja mu ma hanga ivyo leta irabizi mu nama shikiranganji yo mu mpera z'ukwezi k'umunani yemeje impinyanyuro y'itegeko ryotuma abaganga baguma mu gihugu hakaba n'abahinga bavura ku buryo cane cane abategetsi batama barinda kuja kwivuza mu mahanga prosper ntarwamiye umuvugizi wa leta y'u burundi yasomye umwanzuro kuri radiyo na televiziyo z'igihugu kwa mirongo itatu na rimwe ukwa munani guheze gukora ibishoboka kugira ngo ibitaro n'amavuriro vya leta bikore nk'ivy'abigenga mu kwakira no gutunganiriza abavyitura icokorwa kugira ngo abaganga b'abahinga ntibabandanye baherera hanze y'igihugu gukora ibishoboka kugira ngo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu komine yose iba ifise ibitaro n'umuganga umwe n'imiburiburi kuraba mu bitaro biri ngaha mu gihugu ibyoshobora kwakira abantu b'abanyacubahiro bikaronswa ivyankenerwa kugira ngo ivyo kuja kwivuza hanze y'igihugu bigabanuke muganga ndayizigamiye atwara sinendika sinaps asigura ko bigishoboka ko leta isubiza ibintu mu buryo aratanga ivyo bibaza vyofatirwako nk'umuturama ntiyararenga birashobora kosorwa bigategurwa ukundi kugira muganga abeho ukumuha uburyo bushobora kumubeshaho bugatuma adahurumbira hanze iki kibazo kivuzwe mu gihe mu burundi muganga yize neza adasubiramwo imyaka mike yiga ari mirongo ibiri n'umwe abashatse kongera ko ivy'ubuhinga bagira iyindi myaka iri hagati y'ine n'indwi mu minsi iheze abatari bake batangajwe no kumva umunyamabanga mukuru wa sendedefdede mugambwe uri ku butegetsi kavere nyandikuriyo abwiye urwaruka ko ataco bimaze kwiga cane mu gihugu nk'u Burundi kubera ataho bajana ubuhinga biga bigezweho kw'ishure mu Burundi ntaco kimariye ntabwo none mwese abo ba segonderi igisohoka rero mwese egale x mwese kwa x bisi nikumariye ikihe mu Burundi birafatishwa oya n'abandi birafatishwa eka na perezida ndayishimiye igihe yari kabonana n'urwaruka rw'imboneza ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura yasa n'uwaciye amazi abiga cyane asigura ko batamukorera uko abyifuza bwira abantu bose bitwa abadogiteri batanu umwe yize kuko bafite ibidogiteri byinshi n'ibijeniyeri byinshi n'imasiteri byinshi no muri aka tubari ko barafasha mu iterambere none rero tuba kabone yize ngo mu mashuri niyo soko y'iterambere bagenda bize atarakira bambaye
hisunzwe itigirijwe rya amerika ryahawe n'amasoko y'abaganga b'abarundi bakorera mu bihugu by'u rwanda na kenya kuva mu bibiri na cumi na kane abaganga b'abarundi bagera ku ijana na mirongo itanu baragiye gukorera mu rwanda nayo muri kenya hajayo abarenga mirongo itanu bamwe muri abo hari abafite amavuriro yabo bwite abandi bakaba babitumwa ko mu kuvura indwara zitandukanye no kubaga muri abo co kimwe n'abandi bo mu burundi hari uwundi muce munini wagiye mu bufaransa igihugu gisa n'icunyuguje abaganga b'abarundi nk'uko amasoko yacu babitubwira makomine atandukanye y'uburundi urasanga umuganga mukuru w'ibitaro ari nawe muganga umwe rudende ahakorera ku bihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu biterwa n'uko abaganga benshi baba batahutse bavuye kwiga hanze canke abize mu burundi iyo baronse amahirwe yo kugenda badahiga imanga nk'uko amasoko y'ijwi rya amerika mu ntara zitandukanye yabitubwiye gusa nta bitigira inyezina vy'abaganga b'abarundi bari hanze y'igihugu twaronse kubera igisata kijejwe kubitororokanya mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kitabashije kubiduha eroje burikaneza ijwi rya amerika Eloge Wirikaneza urakenuye turaguma kuyavugwa mu gihugu c'u Burundi abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bahuye n'imyuzure ya Tanganyika bakimurirwa mu kigwati ca Mutambara ya kabiri baratakamba ko wosanurirwa amazu abanyeshuri bakaronswa aho biga hafi n'ibikoresho ni mu gihe imvura yarayitasuye amashuri nayo akaba yimirije gutangura inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye bifashijwemo n'abakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na Thierry Ndayishimiye mu ntambara ya kabiri ni ikigwati cimuriwemwo abanyagihugu bahuye n'umwuzure w'ikiyaga tanganyika mu makaritsiye amwe amwe yo ku murwa mukuru wa rumonge hari mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe inyuma y'umwaka baba mu ishure y'imyuga hafi y'ikivuko ca rumonge aho bari bimuriwe bahavuye bubakirwa amazu mu kigwati ca mutambara ya kabiri ni nko ku birometero bitandatu usohoka igisagara ca rumonge ugana inyanzarake muri ico kigwati ca mutambara ya kabiri harimwo abakenyezi ijana na mirongo umunani na batandatu abagabo ijana na mirongo irindwi n'urwaruka rungana n'amajana ane bose bahurira ku mabomba abiri nta matongo bahawe asubirira yabo yatewe na tanganyika haragwiriye kandi uturima two mu gikoni bimburamwo imboga z'ubwoko butandukanye amazu bahawe asakajwe amabati ku mpande naho hakaba hazibijwe amahema inyuma y'amezi atandatu baba muri ayo mazu aratanguye kononekara amahema kubera izuba n'umuyaga ariko aratabagurika ugashobora mbere kubona ibibitswe mu nzu kandi nto agatongo babahaye nako nyene karimwo inzu n'akarima k'igikoni kandi nta mutekano ukwiye uhari habyarimana majariwa twamusanze imbere y'ako kazu amahema yatabutse ayibanamwo n'abana umunani kandi itarenza ibyumba bitatu nturonka aho utungira n'inkoko nturonkera aho utungira agakwavu nturonkera aho utungira agahene ya naho uba ugatunze mu nzu imbwa yawe utabura hema ikakakurira Bo, izo hema ziriko ziratabagurika n'imbeho ije igusanga mu nzu n'umwana aguma abandanya agwara malariya imbwa ziri ngaha zozo ngira zingana na twege turi ngaha nyene zivuze mu ijoro urinda kwiruka hariho n'imbene twaziritse twagiye kuragira aho hepfo hamaze gupfamwo zine imbwa zizi- zizirira ko abana baziragiye Eh, hariho zizohava ziturira ko n'abana niyo nkuru david nawe ayibanamwo n'abana batanu akaba afite imyaka mirongo itandatu n'ibiri ati umutekano turi mu nzu ntuhumuriza ni ukuri ni ukuri kw'izi nzu honyine nta kintu cyitwa ko kicingira akamaro ushobora gusiga muri iyi nzu kuko n'amahema n'ubusa afise ugwembe aratabura icyo usize mu nzu cyose ukacyabatwara ni ukuvuga natwe bibintu nka tubibisa ahandi kugutinya kubera izi nzu z'amahema na burya aya mahema yatangwe no gutabagurika muri iyi mvura hoho imbeho iza kumara abantu ni ingorane ingorane hejuru y'ingorane kabisa abo bimuwe kubera umwuzure w'ikiyaga tanganyika nta kazi baronka kuko baba kure y'igisagara nk'uko majariwa habyarimana bisigura bituma batazoshobora gusomesha abana biwe umunani kuva ngaha uja mu rumonge kugenda no kugaruka urihitike ya bitatu Bo, n'amahera yo kurya bica bikwira bine uba uririye iyo uriko urakora akazi ukaza uraba bimwe uriko uracuruza hariya biteye bihomba ubwo buryo rero bwo kubigisha bukaca buba buke kuri abo bana kuko no kubaho kubuca kuba guke nayo hariya mu rumonge amatongo amwe amwe twari dufise yarazamiye y'ibigazi ba- twari dufise ifise tw'ibigazi naho twari makuruzi harazamye ubu rero uburyo dufise ni buto ni buto cyane cyane kabisa sinovuga ngo bose bazokwiga batera imbere uretse uko kuba mu mazu adashemeye n'ubukene abanyeshuri baragize ingorane kubera kwimugwa bakavanwa muri karitsiye kanyekoko bakimurirwa aho kumutambara kubera ari kure y'aho biga ababyeyi bamwe bahisemo kubitsa abana babo mu yindi miryango mu gisagara ca rumonge bigaca bibagora gukurikirana indero yabo hari n'abana bahevye amashure kubera urugendo rurerure abandi barayobegwa nk'uko byashikiye ndabaniwe yase ndiga mu mwaka w'indwi rumonge kate mwaka uheze nahora niga kuri rumonge eh, ndava kuri rumonge eh, censhiyayo kuri rumonge kate nabandanije niga mbwa nagumye niga ko nakunda gucerwa amanota nsanga bayamaze mu ndero kandi bica bituma nuko nca nca ndadubura ingorane nagize ni umwanya nk'uko mvuye ku ishuri kugira ngo gusubirayo rero bikangora kubera amasaha aba- aba ageze kure nsubiyeyo ugasanga nkuye amanota atandatu bica bituma rero nca ndadubura muri ico kigwati kandi havuga ubukene bw'ibifungurwa bituma abanyeshure iyo bari mu ishure badakurikira ivyigwa neza bakaguma bisinzirirako canke bakagoyagoya nk'uko bivugwa n'abarezi babo umuvyeyi ndayisaba emerine aba muri ico kigwati ati iyo umuntu ashonje n'ibyo akora byose ntibiba biri ku rutonde nta mfungurwa zikwiye twashobora kuronka kuko niyo yeme tugiriye ubuntu ikadufasha niya ntica ntikize nyine urabona nk'abantu amajana ntibikunda ku bw'ibyo nicyo bituma twasaba twatabaza yuko abantu baduserukira baduserukira baradukira bakadusabira ibijyanye n'imfungurwa ibijyanye na depulasema n'ingene abana bashobora kuba bo kwiga n'ingene twobandanya tubaho neza ego naho bitogenda kujya nka kera mugabo haronswa ibifungurwa bikwiye uwo mubyeyi arasaba kandi ko abanyeshuri borondererwa ibibanza hafi y'aho baba ntibasubire kuja kwiga mu mashure yo mu gisagara ca rumonge ari ku birometero bitandatu canke umunani asaba ko bofashishwa ibikoresho vy'ishure kuko ata mikoro basigaranye abajejwe intwaro aho mu rumonge basigura ko bariko baradodora mu bo bafasha kugira ngo abo bimuwe n'amazi ya tanganyika bubakigwe amazu y'amatafari abanyeshuri nabo baronswe ibikoresho vy'ishure ishure ku kibazo c'abanyeshure bifuza kwiga hafi y'aho baba mu kigwati ca mutambara ya kabiri izahaki ndikuriyo ajejwe indero muri iyo ntara agira ati kwandikisha abana ku mashure yegereye aho bashoboye kuronka indaro uyu munsi hamwe hogira umuvyeyi agira ikibazo co kuronka ikibanza c'umwana yotubarira kugira ngo dufashanye kuronderaho umwana yiga kandi kamo tugatera abanyeshuri bonyene ntihagire umwana n'umwe azosigara muhira atatanguye ishuri no ku bijanye n'inzara ifatira abana ku ishure abajejwe indero bariko barasaba ko abo bana bofungurirwa ku mashure biga ko muri wa mugambi wo kugaburira abana ku mashure ku mutaga kugira ngo nabo bazoronka amanota meza nk'abandi
hejuru ry'amerika turacabandanya n'amakuru muri teritwari ya nyirangongo abantu barenga cumi na batanu nibo bamaze kumenyekana ko banyurujwe abandi muri mirongo itatu baricwa mu ndwi zibiri ziheze ubuhamya bw'abanyagihugu n'abayobozi b'inzego z'ibanze baganiriye n'ijuru ry'amerika kuri uno wa kane nibwo bwemezwa nibwo bwemeza no makuru igoma jimmy shukurani bakomera arabitubwira ati ni imwe muri grupema zigize sheferi ya bukumu mu teritwari ya nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa goma muri iyi grupema ubu harabarurwa imitwe yitwaje intwari irimo nyatura fdlr mayimayi wazalendu n'indi ihungabanya umutekano w'iyi teritware iyi grupema ihana umupaka n'iya kibumbana iri muri iyi teritwari ya nyiragongo ahiciwe ambasaderi w'ubutaliyani luka atanasio n'uwamurindaga vittorio lakovaski ndetse n'umushoferi wamutwaraga w'umukongomani byari tariki makumyabiri n'ebyiri ukwezi kwa kabiri umwaka wa bibiri makumyabiri na rimwe mu masaha ya mu gitondo kuri wa kane ahagana saa yine abantu babiri baturiye kibati bashimuswe bajyanwa ahantu hatazwi uyu muturage twasanze nyuma gati bibaye yabwijwe ry'amerika ko babikora ari abagize iyo mitwe yitwaje intwaro ibibazo dufite bya kidnapping ni birebire cyane biradutesa biratubuza amahoro bitubujije umutekano twabuze n'iyo twiyerekeza kuko amanywa nijoro isaha bashaka iyo ariyo yose baraza bakakujyana iyo bakujyanye ni uko ubwo baragukubita baragutesa kugira ngo icyo ufite cyose icyo ari cyo cyose ukibahe gushimutwa kw'abaturage bo mu teritwari ya nyiragongo bikomeje gutera icyoba cyinshi aba bakongomani bavuga ko ababikora ari imitwe yitwaje ibirwanisho aba bashimutaga nabo bazarendo n'ibibindi by'amabyo biri kuza bitazikanye na guverinoma nibyo biri kuza bikagira ngo bifate abantu uko batameze biradutesa cyane kubona ngo umuturanyi wawe nta cyaha afite nta muntu yafitanye nawe imizozo ariko baze bamujyane ku manywa nyaruhanga bamujyane baje kumutesa bamujyane iyo utazi imariye nibamara kuyijyana babone bamugarure cyangwa nibatamugarura bamwicire n'iyo ngiyo dore bafite ibishimu byitwa ibiboro bajya bafungiramwo abantu hari indi ntwari bauma umuturage wo muri gurupema ya munigi we avuga ko bamwe mu bashimuta basaba amafaranga menshi bikarangira bisha abaturage ubu badutera ni ukubera abo bantu bazaga bakaza kugusaba nk'amafaranga wowe utagafite bakageza igihe cyo kugema ngo bakwice hasi ukabona udafite ago mafaranga ugatangira kugamba hano nagiye gupfa deja ariko ufite amafaranga ukagatangaho bakakureka hasa nkatwe tudafite amafaranga tugatesekera umu kubera baratujana niyo batujanye tugize n'igihe cyo gupfa madamu w'imana janine umuyobozi wungirije wa gurupema ya kibati yabwijwe ry'amerika ko abantu barenga cumi na batanu aribo bamaze gushimutwa abandi bagera kuri mirongo itatu baricwa mu byumweru bibiri gusa uri kuburaho ukumva abantu baje kugufata ari mu gicuku bakakujana ndume umenye iyo bakujanye nda kintu ujya ufite cyo kubaha gupfiriye ugapfiriye cyangwa ufite aho uja kwihoza nk'amafaranga ukaja kwihoza ukagatanga ariko na benshi ndo bari kugaruka bakanabereye ababaye kidinape ni make tufata nka mirongo itatu nabo ni bake ni benshi cyane abapfuye tugafata nka cumi na batanu aba baturage barasaba leta kuvana iyi mitwe yose yitwaje intwaro muri teritwari ya nyiragongo ikabajyana mu bigo bya gisirikare bitandukanye bityo amahoro agasagamba mu duce baturiye ubuyobozi turabusaba badufashe cyane badufashe cyane kubera turatesetse twabuze ubuhungiro aba bantu biyita abamagurupe arume abazarendo ngo ni abanyatura abandi ngo na- amazina ni menshi cyane ni abana b'umungi n'indi bigeze babona amafundisho badusaidiye bafata abo bantu babajyane mu foromasiyo tumenye nimba ari guverinoma iradutesa tumenye ko ni guverinoma ariko atari ukugamba ngo ni amagurupe gaje gusaidiye abandi ari nta n'icyo batwereka badusaidiye kuki ni ukuduteza atuyambaza guverinere uriho ku kateganyo administratere n'abandi bakuru boshe bakore ingufu zoshe njyewe nosaba ubuyobozi bukadusaidiya bukatuzanira aba abo kuducungira ubusalama kubera tuwatesetse cyane kubera ngabo bantu bo tutazi baza bajaga bakajana umuntu bamara kumujana nditumenya niba bamujanye he tariki umunani z'uku kwezi undi mukozi w'ishyirahamwe croix rouge ufite ubwenegihugu bwa kenya yarashimuswe n'abantu bataramenyekana uyu yashimuswe ubwo yari mu kazi ahazwi nka kiheru kamwe mu duce tugize gurupema ya munigi croix rouge ya kongo ivuga ko kugeza ubu nta makuru iragira kuri uyu mukozi wayo nyamara abaturage bakomeza gushinja ubuyobozi bw'intara ya kivu ya ruguru kujenjekera ikibazo cyo gushimutwa kw'abaturage ku buryo ababikora bumva ntacyo bishisha jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma Jimmy Shukrani bakomera duce tubandaniriza muri Tanzania aho leta y'ico gihugu yifise umugambi wo gucandaga ubukangwe abana bafise imyaka iri munsi y'umunani abazocandagwa nabo mu ntara yose ya Kigoma mu makambi y'abarundi arimwo Nyarugusu na Nduta muravyumva mu nkuru ya James Jovin uwo mugambi ugiye nyuma y'aho uwo mugera wadutse mu ntara ya rukwa mu gihugu cya tanzania nyene ikaba ivurwa no mu bindi bihugu bibanyi izo ncanco zizotangura gutangwa mu ndwiza uku kwezi kwa cenda turimwo ivyo vyemezwa na muganga mariri marugu ajejwe igikorwa c'icanco muri komine kibondo mu nama yo gutegura uwo mugambi yabereye mu biro vy'umurongozi mukuru wa komine kibondo kuri uyu wa kane bwana marugu yavuze ko intumbero nyamukuru ari gukingira abana bose bari munsi y'imyaka umunani batuye mu nkambi z'impunzi ndutana nyarugusu n'ahandi hose mu ntara ya kigoma mu gihe uwo mugera woba utarahashika Kwa wilaya ya Kibondo na Kambini kwa ujumla tunatarajia kuwafikia watoto laki moja na elfu nane mia tisa thelathini na tatu muri komine kibondo no mu nkambi ya nduta dutegekanya gucandaga abana ibihumbi ijana n'umunani majana icenda mirongo itatu na batatu mu nkambi ya nduta gusa dutegekanya kuzocandaga abana ibihumbi mirongo ibiri n'ine majana atanu mirongo itatu na batatu ni mu ntumbero yo gukingira umugera w'ubukangwe umaze kwibonekeza mu gihugu ca tanzania no mu bihugu bibanyi izo ncanco zama zatanzwe iminsi yose gusa dukeneye kubona yuko abana bose baronka izo ncanco mu gihe hari abataja kwivurira kulingana kwamba tulifanya mazoezi hapa nyuma pia ya uchanjaji.
iminsi yose abana bama baronkejwe incanco z'indwara zitandukanye mu mavuriro gusa ikibazo ni uko abana benshi bashobora kutaronswa incanco zikenewe cane cane mu bavyeyi bibarukira muhira n'abatitayeho gutwara abana ku mavuriro arico gituma leta ibishizemwo inguvu kugira abana bose bacandagwe mu ntumbero yo kurwanya uwo mugera mu gihugu ca tanzania naho biri uko mwidogo ni mwinshi mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta mu gihe leta ya tanzania yagabanije ku rugero runini imfashanyo za nkenerwa itanga ku mpunzi harimwo ibijanye n'ubuvuzi bemeza ko igituma abana benshi bo mu nkambi bataronswa incanco zikenewe mu mibiri bivana n'uko benshi mu batwara abana babo ku ivuriro basubira muhira batavuwe bivanye n'ibitigiri bike by'abaganga mu gihe abakenewe kuvurwa ari benshi bigatuma abavyeyi benshi baheba kwirirwa ku ivuriro mugani jewe yemwe ndatonze ico gihe ndatonze kwe ndaratonze iminsi itatu ntwaye umucyuko ngaho hakurikirwa n'uburyo so zaze birambabaza rwose kwe niho ndaciye ndiyifumburira ko nyene sinsubire ko nukuza ndaza kuvurirwayo urabona ko utonda kwa zirya ntebe bakaca bazana nk'ibipimo bagapima ugatete ugateteka ugategera ko baguhamagara ngo bakwakire yuko bakuvura ukabura seko ndaragiye n'igihe kimwe kweri ndagana nyene ndicara ndakandazinushe mu gatondo aransimba yongera kandi aragira araza arakira amakaye nyene arapima arantwarira nyene ku muryango iyo mwana ndatanye ntavuwe kweri ndaciye ntaha ntavuwe iyo miti ntasi- ntasibe no gusubirayo kare kandi kandi narayigumijeyo mbere muganga mariri marugu avuga ko iyo ndwara yanduzwa biciye mu mazi yo kunywa cibure ibiribwa byagiyemwo umwanda w'uwuyigwaye indwara y'ubukangwe itera kwiyongera ubumuga cibure urupfu ari naco gituma leta ya tanzania ibishizemwo inguvu mu gukingira abanyagihugu co kimwe n'impunzi zo mu nkambi za nduta na nyarugusu kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini kubw'ijwi ry'amerika
james jovine urakoze ni ukuri we duce dusozera amakuru yacu y'uno mugoroba ndabashimire ko mwaduteze abiri diane ni nahazwe ni jewe mwari kumwe muri studio ya gatanu y'ijwi rya amerika mu buhinga bw'ivyuma nshimiye nadia taha na ingenieur justin bafatikanije kugira ngo amajwi abashikire atagahonzi ekipe y'uno mugoroba twese ku ijwi rya amerika mu ruganda rw'ikirundi n'ikinyarwanda tubifurije ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu murara haryana ahataryana naho harara umwasi na hejo aho bukera